n'ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika rirabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na aloyizi bigirimana nije ndongoye ibiganiro uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi inyuma yayo turabashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu kira gitegurirwa mu burundi naho guhera saa kumi na zibiri twabateguriye umuziki tubaye turabaha ikaze dutangura ibiganiro vy'uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo
urakoze aloyize mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho perezida donald trump wa amerika yatangaje ko imigenderanire hagati ya amerika n'ubuyapani ikomeye cyane kandi ko ari urufatiro rw'amahoro mu karere ka aziya y'ubuseruko ibyo perezida trump yabishikirije mu gihe umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani shinzo abe ari mu rugendo rw'iminsi ibiri hano muri amerika abe yatangaje ko mu byo atekanya kuganira na perezida trump harimwo gupfundika amasezerano mashasha ku bijyanye n'ubutunzi hamwe n'urudandaza hagati ya amerika n'ibihugu bihurira ku ibahari pacifique mu ni mu gihe perezida trump yari yatangaje ko imigenderanire yose y'urudandaza itegerezwa kungana hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri abe avuga kandi ko ubuyapani bwari bufise ama- amakenga menshi ku vyari vyaratangajwe na perezida trump ivyo ngo ni ibijanye n'uko amerika izosokora mu masezerano y'urudandazwa hagati y'ibihugu biri ku ibahari pacifique umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani yatangaje kandi ko yizeye ko hagiye gushinga umugambi wo ku- wo kuduza ubutunzi hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri mwamenya ko umubonano wa perezida trump na shinzo abe ubaye uwa kabiri kuva uwaye wa kabiri perezida trump akoze kuva atanguye amabanga y'umukuru w'igihugu inyuma y'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza theresa may yari yagendeye amerika mu ndwi yahera muri angola abategetsi batangaje ko abantu bashika kuri cumi n'indwi bahitanywe n'umuriro wadutse ku kibuga cy'umupira w'amaguru mu buraruko bw'igihugu abategetsi bamenyesha ko handi ah, hari abatari bake bakomeretse mu gihe bariko baragerageza gusohoka bahunga uwo muriro iyo mpanuka yabaye kuri uyu wa gatanu mu gihe hariko haba urukino rwahuza imigwi yo mu gisata ca mbere imenyeshamakuru bikorera aho muri angola vyatangaje ko abaharugwa amajana bakomerekejwe n'umusunikano wabereye muri umwe mu miryango baciyemwo bahunga perezida jose eduardo dos, dos santos wa angola yahojeje imiryango y'ababuze yongera asaba abategetsi gukora amatohoza ku cateye uwo muriro ishirahamwe mpuzamakungu ni ryifatikanije n'abategetsi ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo bateye akamo kuri uyu wa gatanu ko gusaba imfashanyo y'amafaranga angana n'imiliyoni amajana indwi n'ama- na mirongo ine n'umunani z'amadolari iyo mfashanyo igenewe abanyagihugu bugarijwe n'ingorane barenga imiliyoni zitandatu uyu mwaka imfashanyo yasabwe irenze ibice umunani ku ijana by'amafaranga yari yasabwe mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu james larke umuvugizi w'ibiro bigejwe imfashanyo oca mu mfunyafunyo avuga ko iyo mfashanyo igenewe abantu basinzikajwe n'intureka batagira icepfo na ruguru larke yamenyesha kandi ko ibice mirongo itandatu ku ijana by'imfashanyo bihabwa abanyagihugu bo mu buseruko bwa kongo yamara ko n'utundi turere tubangamiwe cyane amafaranga yasabwe atekanywa gukoreshwa uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abategetsi ba onu bamenyesha ko ari ngombwa ko haba gutunganya imigambi y'iterambere izoshirwa mu ngiro mu myaka iri imbere ishirahamwe ryitaho impunzi ku isi hcr ritangaza ko impunzi zishika ku bi- ku bihumbi mirongo itandatu n'umunani zituruka muri sudani y'ubumanuko ziri ku butaka bwa kongo amashirahamwe y'abagiraneza amenyesha ko hari ari mu gikorwa cyo gu- kugarukira ku banyagihugu bo mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria bugarijwe n'inzara abategetsi bamenyesha ko abantu baharugwa mu mamiliyoni bugarijwe n'ikiza c'inzara intambara zadutse aho mu buraruko bwa nigeria kuva mu bihumbi bibiri n'icenda umugwi w'iterabwoba ha- boko haram utanguye gukora ibitero muri ako karere zahavuye zitandukira n'ibindi bihugu bibanyi arivyo niger cameroon na chade ibihugu bitandukanye byarakoranye mu gu- mu kurungika inteko zija kugwanya Boko Haram ubu bivugwa ko ibitero bikamakomeye vyahora bikorwa n'uwo mugwi bisa n'ivyaheze yamara bigavugwa ko hari urwaruka rugikoreshwa mu gukora ibitero vy'abiyahuzi ishiramwe mpuzamakungu ryitaho imfashanyo ryitaho ubuf- ibifungurwa n'uburimyi FAO rimenyesha ko hari igitigiri kinini cy'abanyagihugu bata izabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria iryo shirahamwe rivuga kandi ko abanyagihugu baharugwa ku mamiliyoni ku miliyoni zitanu bugarijwe n'inzara ayo mashirahamwe agasaba amakungu intererano y'imiliyoni mirongo ibiri z'amadolari kugira ashobore kwitegura gufasha abo banyagihugu ku bijyanye n'uburimyi inyuma y'imyaka itatu sudani y'u Maroc yugarijwe n'intambara abanyagihugu bashika ku miri- ku miliyoni n'igice barataye izabo bahungira mu bihugu bibanye ico kibazo c'impunzi giharugwa mu bibazo bikomeye ku mugabane wa Afrika kikaza ubwa gatatu mu bijanye n'impunzi inyuma y'ibihugu vya Syria na Afghanistani ni mu gihe abarenga miliyoni zibiri bari mu makambi y'impunzi hagati mu gihugu ishiramwe mpuzamakungu gita impunzi ya se rivuga ko abanyagihugu bata izabo bivuye ku gutinya imigwi y'abitwaje ibigwanisho hamwe n'ibibazo by'inzara byugarije igihugu hase rimenyesha kandi ko umugambi wayo ari ugufasha kandi imiryango yakira izo mpunzi bivuye ko nabo nyene baba ari bantaho nikora William Spinder umuvugizi wa HCR avuga ko ibibazo vyugarije Sudani y'umanuko bisa naho ataho biriko biraja akavuga ko kubona igitigiri c'impunzi bituma bituma akavuga ko ku- kubona igitigiri c'impunzi bituma n'ibikenerwa no kubafasha vyiyongera Spindler asaba amakungu gutanga imfashanyo y'imiliyoni amajana indwi na mirongo umunani na zibiri z'amadolari kugira bashobore kugarukira ku banyagihugu bugarijwe n'ibibazo bitandukanye aho muri Sudani y'ubumanuko nayo muri Irani abanyagihugu baharugwa mu mamiliyoni bihereje amabarabara mu mpande zose z'igihugu mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru y'imyaka mirongo itatu n'umunani yo kwiganzira kwa Isilamu
turashimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc muri uyu mwanya naho mukurikirana ikiganiro cy'amagara y'abantu kira
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika intumuko ivuye ku vy'amamashini asya ni intandaro y'indwara z'uguhema nabi nka asima n'igituntu ibice mirongo ibiri ku ijana by'izo ndwara ku bakora umwuga wo gusya ziva ku ntumuko nk'uko bimenyeshwa n'igisata citaho isuku n'umutekano w'abakozi chest co mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi mu gihugu c'ubufaransa vyongeye barabangamirwa n'ibicurane ivyo bituma baguma basamura bakagira n'ububabare mu muhogo nk'uko ico gisata chest kibandanya kibimenyesha urwamo rw'imashini nagwo ruraba inkwezi y'amarere iyo umuntu arumazemwo umwanya muremure rutuma agira ingorane zijanye no kumva vyongeye ruratuma n'umuntu yumva asa n'uwurengewe akanatakaza gukurikirana neza ivyo ariko arakora nk'uko bimenyeshwa n'igisata kijejwe akazi mu gihugu ca leta zunze ubumwe za amerika united states department of labor muri rusangi abantu bagera ku miliyoni amajana atatu na mirongo itandatu bari bafise ingorane zijanye no kumva nk'uko oms ivyerekana mu cegeranyo cayo co mu mwaka uheze amasanganya atandukanye arashikira abasyi mu gihe basamaye na cane cane bivuye ku buruhe aha twovuga nko gucika intoke mu gihe bariko barenyegeza ivyo bariko barasya rimwe na rimwe n'amaguru aracika bivanye n'uko imashini ikoze ku bafise imishatsi miremire imashini ishobora kuyica iyo umusyi ari ku gikorwa nk'uko bimenyeshwa n'ikigo citaho isuku n'umutekano w'abakozi secest co mu gihugu ca canada tumenyeshe kandi ko ubuzima bwose bw'umuntu bushobora kuhasigara ivyo bishika mu gihe imashini yagize isanganya igaturika nk'uko secest kibandanya kibimenyesha nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kiracuno munsi turabira hamwe ibijanye no kwikingira ingwara ziturutse ku mwuga wo gusya kuri mikro muri kumwe na raisa liliane inamahoro mu kwinjira mu kiganiro nyezina umviriza ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo muri zone kinama iri muri komine ntahangwa kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira icokorwa kugira abakoresha insyo birinde ingwara ziturutse ku mwuga bakora ruganira na mugenzanje alain ive irankunda bogenda bakarondera amata ku bantu aboneka cyane cyane iminsi yose bakaza barayafunga iyo bahegeje ako kazi cyangwa iyo batangiye nk'abantu bakoresha bajya abantu bogerageza kubaha nk'amahera akwiye kubera banduriraho n'indwara nyinshi ntibakwiye kwambara inkofero yonyine bakwiye kugura masike ifuka umunwa bakabona gukora neza kugira ngo kumbure bishobore kugabanuka boza bariyubara bakajya kuza kwa muganga kwipimisha baraba indwara baba bakuye muri ibyo bintu bwa mbere honyine imbere y'uko bakora uwo mwuga bakabanza bakaronka umuntu abigisha ukuntu umwuga bawukora borondera burya buntu bashyira ku munwa kugira ngo biga bitumuka bize birabatumukira abakozi n'abakoresha bakwiye kwitwararika ibyambagwa bifasha mu kwikingira indwara n'amasanganya aha twavuga kwambara amasarubeti inkofero hamwe n'amarori nk'uko bihanurwa n'ikigo cyitaho isuku n'umutekano ku kazi secest cyo mu gihugu cya canada abakoresha imashini basabwa kandi kugira isuku aho bakorera igihe bahejeje gukora cyangwa imbere yo gukora nk'uko icyo kigo secest kibandanya kibihanura ikindi bokwijukira kandi ni ukuja mu mashini hamwe kuko byotuma boroherwa nko mu kwivuza hamwe no guharanira uburenganzira bwabo nk'uko bihanurwa n'ibiro bigerwa akazi ku isi beyite byongeye boshyiraho n'amategeko yorohereza abakozi nk'uko beyite ibandanya ibihanura kugira twumve neza ibijyanye no kwikingira indwara ziturutse ku mwuga wo gusya tega amatwi nkuru mugenzanje ara ivirankunda adutohoreza mu gisagara cya bujumbura
inkomuko yo mu nsyo iratera indwara zitandukanye ku bazikoresha aha twavuga nk'ibicurane igituntu nk'uko bamwe mu bo twaganiriye tubasanze muri zone kamenge iri muri komine ntahangwa yo mu gisagara ca bujumbura babitwiganiriye byongeye abakoresha insyo umushatsi n'ivyambagwa vyabo bihindurwa n'iyo ntumuko bitewe n'ivyo bariko barasya nk'ubududu ibigori amasaka n'ibindi nk'uko twavyiboneye ivyo kandi biratandukira abaje gukubisha ivyabo mu gihe bategereye kure izo nsyo uburuhe butavanako bw'abakora akazi ko gusya ahanini bufatiye ku kuguma bunama kenshi bayora ibikenewe gukubishwa kubw'ivyo felicien shimirimana umwe mu bakoresha insyo yamana amagara make aka kazi nako nako mu ruho ingwara uburyo yamfata urabona nk'ubu uriko urahura kubera biba biriko biratumuka urapfunga ipepo urekuye zose bitera byinjira indani byose abakoresha insyo bahembwa agashahara gato kari hagati y'ibihumbi cumi na bitanu na mirongo ibiri na bitanu buri kwezi ivyo bigatuma badashobora kubungabunga neza umubiri wabo kandi basanzwe bakoresha inguvu nyinshi muri ico gikorwa nk'uko renova ntakirutimana abitubwira ukwivuza biba ikibazo kitoroshe na cane cane ko arinda gutabaza inshuti n'abagenzi renova ntakirutimana umwe mu basanzwe akora akazi ko gusya aratuyagira uwo mwuga mbona ugoye hakomera irogumukora akaboko kumusura ku isuku unagwaye ucugurana n'umugenzi numva aka kazi ntikoroshe basi abaca impande y'izo nsyo barengana banyaruka bakirinda kandi no kuzegera inyifato mweniyo yibonekeza bivuye ko batinya intumuko y'ifu ko yobajako na cane cane ku vyambagwa vyabo ikindi tutokwibagira ni urwamo rw'izo nsyo rutuma bumva ko amatwi yabo ameze nk'ayazivye nk'uko inkuru dukura mu bantu batandukanye begereye izo nsyo zivuga vyongeye n'abantu ubwabo baje gukubisha baririnda kuguma hafi y'insyo mu gihe batarashikirwa kugira ngo amagara yabo ntasinzikare christine gahimbare twasanze yaje gukubisha ubududu aritanga ko akarorero ziriya ntumuko ziratumuka ugasanga zakononye ku mubiri ugasanga ziratera indwara tumenyeshe ko insyo nyinshi usanga zegereye imihana y'ahaba abantu inkurikizi ku magara yabo ni ukudasinzira neza no kwama bagwara indwara zifatiye ku bicurane nk'uko tubibwirwa na claudine kamikazi aba muri quartier kavumu ya zone kamenge icobaye ciza ni uko izo nsyo zoshigwa kure y'abantu ivyo vyoheza bigafasha imiryango kuruhuka no kutaziba amatwi bivuye ku nduru z'izo nsyo nk'uko uyo mukenyezi abandanya atera kamo dutega amatwi Claudine Kamikazi Eh, saa sita ntidutora agatiro kuko ruguma ruhinda cyane. Inzu zari zikwiriye kuja mu mihana y'abantu bari bakwiriye kuzirondera ikibanza ukwazo. Hande y'isoko mugabo kure yaho.
ukudatomokegwa ku mategeko agenga ako kazi niyo mvo nyamukuru ituma ingingo zibereye zidafatwa mu bijanye n'isyo naho biri uko abegereye izo nsyo batumigwa kubimenyesha intwaro mu gihe babonye neza ko zibangamiye amagara yabo godelive biruhiye umunyamabanga wa zone kamenge atera ako kamo kuko amategeko agenga ako kazi ko gusya atari abanyura bikwiye ivyo vyoca mu kwitura abatwara amakartier kuko aribo bama hafi y'abanyagihugu mu kibano godelive biruhiye umunyamabanga wa zone kamenge avuga ati gukorwa mu makaritsiye itegeko ryo rihari twebwe kenshi nta banyagihugu baza kutwitura iyo myidogo tuyumve kumbure baba bitura nk'ababarongoye hasi bate nk'abashefu dukaritsi nabo barafise ukuntu baca babatunganiriza twebwe ntibaraza ngo batwiture kenshi usanga izo mure zegereye inzu abantu babamwo ugasanga rero nk'ibyo bintu n'ibintu bitajyanye nyine ko byobana imyidogo yo ntibura ku munyagihugu ukugira intonde no gufata ingingo zo guhagarika insyo canke ibikorwa vyose vyonona amagara y'abantu bibera hegereye abantu ni akamo gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida
amareta n'amashyirahamwe yigenga yogira uruhara kugira boroherwe mu kazi amareta yoshiraho amategeko agenga ikoresha ry'amamashini kandi ikanakurikirana ishyirwa mu ngiro ryayo nk'uko bihanurwa n'ishyirahamwe rigejwa akazi ku isi oyit muri iyo ntumbero hohagarikwa ikoreshwa ry'amamashini yose n'amahinguriro bikora bidaciye mu mategeko ibyo byoheza bikagabanya inkurikizi mbi ku magara y'abakozi nk'uko oyit ibandanya ibihanura amashyirahamwe yigenga nayo yofasha amareta mu gukurikiranira hafi ibijyanye n'igisata cyo gukoresha amamashini kugira abagikoreramwo bakore borohewe kugira twumve neza ibijyanye no kwikingira indwara ziturutse ku mwuga wo gusya tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga leonard bivahagumye icegera cy'urongoye ibitaro byitiriwe umwami kaled akaba n'umuhinga yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara zifatira ku mutwe no mu muhogo aganira na mugenzi wacu alain yves irankunda muganga leonard bivahagumye ndabaramukije ndabaramukije nanjye ibihimba bikarigwa n'intumuko iva mu nsyo vyo bari bihega muganga rero biratera ingorane ku bihimba vyo ku mutwe ariko muri rusange ibihimba vy'ihemero byaba bitumbereye aha ku mutwe no mu izosi byaba no kubandanya mu mahaha abaca hafi y'izo nsyo canke ababa hafi yazo barabangamiwe nabone hariho abahaca bagiye gusyesha gusa kumbure ivyo biba ivy'umwanya mutoyi hariho nka polisiyo bita ko ari egu ariko haba n'abandi babibamwo kubera bama babikoreramwo nico twokwita polisiyo konike mu bama bahema ivyo igihe nka cose ivyo rero biraheza bikabatera ingorane eh, mu bihimba vyo mw'ihemero biri ngaha ku mutwe koko no no mu tundi dusaho turi ngaha mu ruhangwe utwo bita amasinus ariko no kubandanya mu bice vy'ihemero aho twita mu mahaha none abantu bikingire gute abantu bategereza kwikingira ivyo bintu vyose vyozana ingorane z'amagara bivuye kuri ako kazi ni naco gituma rero umuntu ahema ivyo bintu igihe adafashe ico tokwita uburyo bwo kwikingira ngo agabe kugira ngo akore ako kazi yikingiye kubera ariyo ngorane ashobora kugira ingorane atereza kuyigira nyine hari icyo za kera zavugana cyane hoho ingorane zatera atari ivyo vyihemero ku kironi tukavuga ko ari mu rwamo rwinshi yatereza gukingira n'amatwi kuko vyashobora gutuma atumva E, ubu hariho insyo novuga izi bita electric zivuga buke buke umuntu yokwikingira ivyo vyo guhema novuga yuko yokwambara bijya bita mask ko kwita nk'akayungiro kugira harengane mwe mu nziza gusa muganga hari abanywa n'inzoga canke amata bazi ko bariko barikingira umuco wo- wobaha n'uyuhe birababaje biteye ikigongo icyo nabivuga ko nuko atari byo kubera unyoye inzoga kiretse yuko atari n'ikintu abantu basanzwe bahanura kwa muganga ntacyo vyokingira amata no kuri umuntu ayanyoye nta kintu akingira mu bihimba vy'ihemero ku bintu umuntu aba yahemye kubera ivyahema si biba vyinjiye mu mu nzira y'indya no kwita tube digestive ariko biba vyagiye mu bihimba vy'ihemero ntaco amata aja gukingiramo kuko ashobora kuhandura ingorane zo kutumva ni ukuvuga yuko kumva bigabanuka mu ntumbero yo gukingira amagara y'abantu muri rusangi abajejwe intwaro bokora iki nk'ingingo bafata zoba zihe ni ugukurikiza amategeko bakaraba yuko ibintu byose bikwije amategeko ibyo bintu by'insyo bihinda cyane ntibitereza kujya mu nzu aho abantu baba byotereza kujya mu kibanza cyabyo bitaba ibyononera mu kibano bitumbera ubikoresha gusa nawe akaba akingiwe ndabakengurukiye ndabakengurukiye namwe ko uri ibyo bibazo mwambajije
arakoze ara ivira nkunda kuri icyo kiyaga dushikirije turuhuke mu kumviriza indirimbo inshuti n'amagara iduhamagarira kwitaho amagara yacu twibutse abari baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya amerika kuri mikoro muri kumwe na Raisa liliane inamahoro uno munsi turi ko tuyaga ku bijyanye no kwikingira indwara ziturutse ku mwuga wo gusya gwaruka gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya mwiza wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uyu nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
ku bakoresha zijya mashini zisya kumbure abazikoresha usanga zihinda cyane nagomba kubaza muganga ko kumbure kajya gahindo cyane ko umenga karanyiganza n'isi ko koshobora gutera izindi ngorane na cyane cyane mu gihe umuntu ushobora gusanga hariho indwara nyinshi nk'amahiperetansiyo canke imitima n'ibindi n'ibindi neza cyane zirya siyo zihinda cyane gose zishobora gusinzikaza amagara y'abajya bariko barazikoresha eka n'abagiye usanga bari iruhande mbaza ndakwishura
izindi ndwara bogwara zituruka kwa kujya kwirya ntumo yinjira mu mahaha uko bashobora kuhandurira indwara zica mu mahaha nk'uko bivuze za mbere nka asama hama indwara y'umusonga mbere ugasanga birashitse n'uko agwaragurika ntiyivuze canke hakabyukamo n'ikindi aha akahakuramo kanseri yo mu mahaha mbaza ndakwishura
kuri bajya abantu bakoresha mure ko hariho imfungurwa nka muganga yotubwira bashobora gufata kugira ngo zibakingire n'iziya mfungurwa zose umuntu wese akeneye mu mubiri zibereye ku magara meza y'abantu aho twavuga imfungurwa ntangamubiri nsanganyangaburo na ntangangufu agafungura gatatu ku munsi nk'uko bitegerezwa nta nkeka y'uko agumana amagara meza na cane cane akurikije n'impanuro bamuhaye kugira yikingire intumuko zivuye muri ayo mamashini
gwaruka n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
abantu bakoresha ijya mashine mure ku buryo ifise umuhindo mwinshi mbe nta ngaruka mbi bishobora kumukwegera mu mutwe ivyo vyo vyo ntivyobura ko murumva yuko ruguma ruhinda ruhinda mbere ugasanga no ku mugoroba ntashoboye kuruhuka kuko guma vyibuka ugasanga biramutumye adasinzira neza eka n'umucoko wo kubikoresha ugiyemo vyose bituma umuntu ataruhuka neza ugasanga biramusindikarije vy'ukuri amagara yiwe mbaza ndakwishura
dukunda gukoresha bijya bintu bita ngo amasekuro twobandanya dukoresha amasekuro canke impanuro yoduha muri nyamukuru nico nayimfise bajya bakoresha za mashini zikomeye z'insyo nibo bakarigwa cyane rwose n'indwara zitandukanye kuko bazikoresha umwanya munini kandi bagakora urugero rw'ibyo bakoresha basya ni byinshi cyane rwose ariko urusyo rusanzwe ujya umuntu arukoresha urazi ko bisaba inguvu ntaworenza amasaha abiri ariko ararukoresha kuko uba wamaze gucoka cyane mbaza ndakwishura
nta zindi ndwara bashobora gukora turetse igituntu igituntu siyo ndwara yonyene abantu bakoresha za nsyo z'ikizungu bagwara ni indwara zose zifatira mu mahaha eka no mu mazuru ashobora kwandura buri mwanya kuko atikingiriye bikwiriye mbaza ndakwishura
icokogwa kugira ngo abo bantu bakoresha ayo mamashini bashobore kugira amagara meza ikintu ca mbere ni kuraba bwa mbere amasaha babikoresha ico nico gikuru hama ubwa kabiri bagaheza bakaruhuka bagafungura neza kugira amagara yabo aguma ameze neza kandi ntibasinzikane
ikiganiro nikira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita arabandanya kwishura ibibazo ugwarukana umushikiriza tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
ko muganga yoshobora kutubwira nawe zini ndinganizo canke se ubundi buryo bajya abantu bakoresha zirya mashini bashobora kwikingira inyifato ibereye kuri bajya bakoresha amamashini asya nuko bo kwikingira kuko hari utuntu twagenewe kingira amazuru n'umunwa ku bantu bakoresha ibintu bitumuka kugira ntibahandurire indwara zitandukanye rero ni byiza yuko nabo nyene boheza bagahimirizwa kugira bamenye akamaro ka no guheza kudukoresha neza mbaza ndakwishura
mfise ikibazo ku vyerekeye iyo mashine yitwa mure yuko bishobora gushika ikaba ingese hama natwe tugiye guhuza ubududu iyo ngese ugaca usanga iragiye mu bufu dufungura yuko natwe bitodutera ingaruka mbi nta wo kwemeza ijana ku ijana yuko ingese zirashobora kuhaba ico rero mwomenya nuko ubushikiranganji bw'itamagara y'abantu bakwiye kugira uko bashoboye kose bagaca mu bizango zitandukanye aho hari izo syo z'ikizungu bagasuzuma ko ikintu cose kwekorwa nk'uko gitegerezwa izo zagize ingese bakazihagarika vuba na vuba mbaza ndakwishura
mu gihe abo bantu bakora ako kazi ko gusya uburyojo canke ibindi bintu bitumuka nk'igihe bogaheba nta kuntu bobaha ahantu bokorera kugira babandanye babaho kuko turabona bagakora bagakora kugira barabe ukuntu bobaho urugero rw'abantu badafise akazi rugenda rurongerekana mu gihugu ivyo byose vyoba umugambi wa leta bagira amamashini akomeye meza
urakoze muganga anita munyana kuri izo nyinshi uhaye ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo katubwira ko inshuti ari amagara duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye abaza ati mbe hajya umwana acira inkonda hariho umuti ubivura muganga munyana twishurire uyu munywanyi gushika ubu nta muti uhari kuko birashika aho abana usanga nivyo baracira inkonda zisanzwe n'abandi usanga naho yakuze yarengeye ya myaka yo gucira inkonda ashishikara azicira bisabwa yuko ubona n'umuganga cane cane b'abaganga bitaho abana kandi no kumenya yuko gucira inkonda ku bana ari ibintu bisanzwe
turashimiye umunywanyi wacu twizera ko inyishu ahawe na muganga anita munyana zigize ico zibafashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa ya ba sokuru w'uno munsi uvuga uti utazi akaraye arazi ifu bikubwiye iki baba bashatse kuvuga ko umuntu atokonona ibyiwe byose atazi ikintu kizobejo bikubwiye iki
iyo bavuga ati utazi akaraye arazi ifu nk'iyo umuntu ariko arakuragiza mu zabukuru ashobora kumenga yoba ari hafi yo gupfa usanga azagurisha ibyo byose ngo apfa bimaze ariko ugaca usanga muri icyo gihe urupfu ntirumujyanye ngo usanga ararambye bikubwiye iki
sendi baza yuko hari nk'umuntu usanga afite nk'akazi ugasanga nk'uno munsi afite akazi agenda gukora agaca avuga ati amahera yose narose turayarya tuyamare atazi yuko ejo ha- hazoza azosubira ku karongo bikubwiye iki
nk'akarorero umuntu iyo yimbuye ibyimburwa arashobora kuba yibaza ati uwo mwaka ko nimbuye byinshi reka ndabisesagure mu wundi mwaka nzosura kwimbura ibindi aba akwiye kubikoresha neza kugira ngo bizomufashe n'ikindi gihe arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye no kwikingira indwara ziturutse ku mwuga wo gusya nshimiye Alain ivirankunda yafashije gutororokanya amajwi mu gisagara cya bujumbura nasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufite icyo muterera cyangwa mubaza ku byerekeye ikiganiro ikiganiro kira twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke murungike ubutumwa bugufi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu na rimwe mirongo icenda n'imwe mirongo itanu n'imwe canke kandi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na zitatu mirongo umunani mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na kayisira liliane inamahoro yari umunezero kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi badushikirije ikiganiro kira mu masegonde make ni ukuvuga saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saa